ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuhango wo gusezera bwa nyuma no gushyingura uwahoze ari papa benedegito wa cumi na batandatu wabereye i roma kuri uyu wa kane ku mbuga ngari yitiriwe mutagatifu petero igitambo cya misa cyayobowe na papa francisco akikijwe n'abakaridinari bagera ku bihumbi mu rwanda naho habaye igitambo cya misa cyo kumusezeraho igitambo cyayobowe na karidinari antoine kambanda wavuze ko papa benedicto wa cumi na batandatu yaranzwe n'ukwemera gukomeye papa benedicto ukwemera yagukomeyeho muri iyi myaka yose kuva kuri vatikani ya kabiri ari umuhanga mu bya teolojiya agahangana no gukumira urujijo n'ubuyobe biza yiyoberanya no mu mahanga no mu bahanga ba teolojiya bakaba bavuga imana ariko baganisha aho bashaka antoine Cardinal kambanda umukuru wa kiliziya y'u rwanda leta zunze ubumwe za amerika irasaba u rwanda guhagarika inkunga yose ruha umutwe wa m makumyabiri na gatatu no kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa kongo ishingiye kuri raporo y'impuguke za onu kuri repubulika ya demokarasi ya kongo mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru umuhango wo gusezera bwa nyuma no gushyingura uwahoze ari papa benedicto wa cumi na batandatu wabereye i roma kuri uyu wa kane ku mbuga ngari yitiriwe mutagatifu petero igitambo cya misa cyayobowe na papa francisco akikijwe n'abakaridinari bagera ku bihumbi bine joseph ratzinger yashyingwe muri bazilika kiliziya nkuru ya mutagatifu petero iruhande rw'abandi bapapa bagera kuri mirongo cyenda papa benedicto wa cumi na batandatu yatabarutse mu mpera z'umwaka ushize afite imyaka mirongo icyenda n'itanu niwe mushumba wa kiliziya gatolika mu mateka ya vuba weguye ku mirimo ye ni nawe mupapa mu mateka ya kiliziya gatolika ya vuba ushyinguwe n'undi mupapa hari hashize imyaka magana abiri na makumyabiri papa piyo wa karindwi asomye misa yo gusezera kuri papa piyo wa gatandatu wari waguye mu bufaransa aho yari yarahungiye ariko we ntabwo yari yeguye ku mirimo ye mu rwanda naho habaye igitambo cya misa cyo gusezera kuri papa benedicto wa cumi na batandatu igitambo cyo kumusezeraho cyayobowe na karidinari antoine kambanda yavuze ko papa benedicto wa cumi na batandatu yaranzwe no kwemera gukomeye
imana iba yaramugeneye gusohoza ubutumwa yamuhaye no kugira uruhare mu mateka y'igihe imana yamugeneye papa benedigiti wa cumi na batandatu imana yari yaramuduhaye none ubutumwa bwe yarabushoje yaranzwe n'ukwemera gukomeye kandi nk'umusimbura wa petero yasohoje neza ubutumwa bwe bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera mu ivanjiri yezu yabwiye petero intumwa ati simoni simoni dore se kibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka nawe rero uzakomeze abavandimwe bawe nibwo butumwa petero n'abamusimbuye kugeza ubu ngubu bafite bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera papa benedegito ukwemera yagukomeyeho muri iyi myaka yose kuva kuri vatikani ya kabiri ari umuhanga mu bya teolojiya agahangana no gukumira urujijo n'ubuyobe biza biyoberanya no mu mahanga ba- no mu bahanga ba teolojiya bakaba bavuga imana ariko baganisha aho bashaka hari umuhanga wavuze ngo imana yaremye muntu mu ishusho ryayo ariko umuntu nawe agira igishuko cyo gushaka kurema imana mu ishusho rye ibyo yifuza n'ibyo atekereza akaba ariyo shusho aha imana ye birumvikana imana itari yo atari ryo shusho ryayo ry'ukuri imana rero irengera cyangwa se i- itabangamira inyungu ze akaba ariyo yumva akaba ariyo yimika n'ikigirwamana muri make aba aramya umuntu ushaka kurema imana mu ishusho rye y'ibyo rero ibintu papa benedigito yarwanye nabyo mu buzima bwe bwose no mu minsi ye ya nyuma yarasengaga asabira kiliziya antoine cardinal kambanda w'u rwanda asezera eh, kuri papa benedikito wa cumi na batandatu papa francisco agiye gukomeza kuyobora kiliziya gatolika nta wundi witwa ko yakoze uwo murimo babangikanye bisobanura iki timu harisi ishimwe urupfu rwa papa benedikiti wa cumi na gatandatu rutumye papa francisco agiye kuyobora yumva nta mbogamizi z'undi mupapa umuhozaho ijisho kuva atorewe kuba papa muri bibiri na cumi na gatatu francisco ayoboye kiliziya gatolika n'abakristo bagera kuri miliyari imwe na miliyoni magana atatu kuba papa francisco agiye kuyobora nta jisho ry'undi mushumba mukuru wa kiliziya rimuhoraho bishobora guha imbaraga abibwiraga ko agiye gushyira imbaraga mu mpinduka yari yatangije ariko agahagarikwa n'abatazifuzaga kwegura kwa papa benedikito wari umuhanga mu bya teolojiya kwatunguye isi ubwo yeguye ku mirimo ye ibyateye bamwe kuvuga ko ari ugukorana kw'abapapa babiri batabona ibintu kimwe impuguke y'umutaliyani mu by'iyobokamana witwa marco politi yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko urupfu rwa papa benedikito wa cumi na gatandatu rutumye hari byinshi bishyirwa ku ruhande ariko biteye urujijo avuga ibi yumvikanishaga ko uyu mupapa watabarutse yashoboraga kugira uruhare mu barwanyaga papa francisco uriho ubu nubwo umubano wabo utagaragariraga abantu nk'urimo ikibazo ntibyabujije kuba intandaro y'impagarara kuri papa francisco wagaragaraga nk'ufite imikorere itandukanye n'iya benedikiti wa cumi na gatandatu ku rundi ruhande abakurikiranira ibintu hafi bemeza ko urupfu rwa papa benedikiti wa cumi na gatandatu rukuyeho inzitizi zikomeye zibangamira igitekerezo cya papa francisco cyo kuba nawe yakwegura ibyashoboraga kuba byateza impaka nyinshi mu mezi ashize mariko mariti yumvikanisha ko ubukwegura byakwemerwa nk'ibishobora kongera kubaho nubwo imbaraga zabo hari igihe bigaragara ko ari nkeya cyangwa se ubuzima bwabo butababuza gukomeza gukora imirimo yabo bashinzwe ku myaka mirongo inani n'itandatu papa benedikiti wa cumi na gatandatu yari yatangiye kugaragara nk'umaze kunanirwa kandi agendana ikibazo cyo mu ivi kugera aho yari yatangiye kugendera mu kagare yicaye ikinyuranyo kibi ni uko papa francisco uriho ubu muri uku kwezi kwa gatatu azuzuza imyaka icumi ayobora kiliziya gatolika kandi akaba atarigera avuga ko azegura kabone n'ubwo nawe agaragara nk'ufite imbaraga nke gahunda ze akora nta kintu na kimwe kirazikora mu nkokora kugeza ubu kuko agikora ingendo za kure nko muri uyu mwaka dutangiye wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu ntangiriro y'ukwezi kwa kabiri papa francisco azakorera urugendo muri afurika yongere agera muri portugal mu kwezi kwa munani hari impamvu iyo ari yo yose uyu munsi yagaragara cyangwa ikaza itunguranye ivuga ko papa uriho ubu nawe yeguye icyo ashobora gukora ni ugusiga ashyizeho itegeko rimwe cyangwa amategeko asobanura neza imiterere y'uko papa ashobora kurangiza imirimo ye agiye mu zabukuru urakoze timu harisi ishimwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
bakunze baragijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
leta zunze ubumwe za amerika iratangaza ko yakiriye neza raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa leta nede purayisi aravuga ko leta zunze ubumwe za amerika yabonye ko hari ibimenyetso simusiga ku rwanda rushyigikiye umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ibimenyetso ko uwo mutwe wibasiye bikomeye uburenganzira bwa muntu leta zunze ubumwe za amerika igasaba u rwanda guhagarika inkunga yose ruha umutwe wa M makumyabiri na gatatu no kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika iramagana kandi ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo FRDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda nk'uko bigaragara muri iyo raporo. Leta zunze ubumwe za Amerika ivuga kandi ko ihangayikishijwe n'ukwiyongera kw'imvugo ihembera urwango n'ubwicanyi itunga agatoki abavuga ikinyarwanda batuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo irasaba abategetsi ba kongo kuyamagana mu ruhame no guhana abayikoresha ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
radiyo y'ijwi ry'amerika murundi kazi witwa florian irangabiye wabaga i kigali mu rwanda yaratahutse asubira mu gihugu cye ahageze arafatwa arafungwa none urukiko rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka icumi inkuru irambuye eroje wirikaneza sentare ya mukaza mu gisagara c'ubudandaji bujumbura niyo yamukatiye urwo rubanza florian irangabiye ategerezwa kandi kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi urubanza rwasomwe kuri uyu wa mbere niko amasoko yegereye iyo dosiye yabwijwe rya amerika ariko bikaba bitashobotse bimenyekana yagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya umutekano ku gataka k'igihugu cy'u Burundi no gukorana n'imirwi y'abitwaje ibirwanisho niko ayo masoko ashikiriza florian irangabiye mu byagirijwe harimo kwegeranya abagwanyi ba rwete tabara umurwi w'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi witwaje ibirwanisho ufite ibirindiro muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwo muhari ufatwa n'abategetsi b'u Burundi nk'umurwi iterabwoba isoko ryigenga ryabonye urwandiko rw'urwo rubanza riremeza ayo makuru ryabwirijwe rya amerika ko urubanza ari uko rwaciwe mu gusiguriza bamwagirije bafashe icegeranyo cakozwe n'igendereza baca bigana umukono wiwe baciye bandika ko floriane yemeye ivyo yagirizwa vyose kandi ko yasavye imbabazi kuri ivyo vyaha ariko ni kinyoma niko bibonwa n'isoko ryacu mu butungane umupfasoni irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali ni n'umukozi umukozi w'iradiyo igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu arsene bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku burundi canke akamutumira nk'umuhinga yibaza ko mugenzi we azira ivyumvira ashikiriza yaganiriye natwe kuri telefone mugenzi wacu Florian Irangaliye kuva afatwa yahogwa ivyiyumviro vyiwe yashikiriza kuri radiyo canke ari umumenyeshamakuru canke iyo yabaye umutumire iki nico kigaragara yuko arico yahowe yatangaje benshi harimwo abo mwovuga yuko hari n'abanyamategeko harimo n'ababuranira Florian Irangabiye kuko baranabisabiye ibyemezo ariko ababimwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibi byemezo ku bwa Maître Armel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe akati Burundi ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Florian Rangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ivyiyumviro yabwije ijwi Amerika kuri uru rubanza ruri mu vyonona ishusho y'u Burundi bitari ngombwa ni uguhonyanga ukwishyira n'ukwizana kwamenyesha amakuru ibyo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uburundi busanzwe bwaratekwa igikumu ikindi naco ni uko iryo hagarikwa n'imfungwa ry'umumenyeshamakuru furiyani rangabiye yerekana isura mbi y'igihugu c'uburundi yuko itemerera abamenyeshamakuru bigenga bashobora gutanga amakuru ateye kubiri n'ivyo leta iriko irakora ivyo rero n'iterabwoba bakoresha cane cane iyo bahagaritse umumenyeshamakuru canke ubusanzwe uharanira hagati y'akazina muntu bama bazana ivyaha bikomeye bishobora gusigura igituma bamuciriye imyaka myinshi yo gufungwa bitabuzi nawe yasanga urubanza rwaciriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batakaza umwete wo gutahuka mu gihugu c'amavukiro twari twizeye yuko kumbure inyuma y'aho ubutegetsi bwa cdpt bwasa n'ubwari buhindutse tubona umenga umukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumira n'impunzi gutaha mugabo bisubiza inyuma icyizere kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu c'amavukiro babonye ibyashikiye florian irangamiye iki cyizere kuri jewe mvuga ntikireza kigaca kinirwa mu meshi twashatse kumenya icamwe mu mashirahamwe yahaniye agateka kazina muntu mu burundi yabivuga ko maze tuvugisha umukuru wa falcon f gerard hakizimana yashimye kutwishura mu butumwa bwanditse bugufi ati mu ishyirahamwe falcon f turemeza ko igisata c'ubutungane kiriko kirakora kandi cigenga nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama yateye akamo abari muri ico gisata kandi biramaze kugaragara ko intambwe zatewe mu gukora neza kuri ico gisata abavuga ko ubutungane butigenga usanga bafatira ku rubanza kanaka bivanye n'imvo za politike kumbure bashira imbere muri foricon f duhanura abo bamwe bariko baravuga ibicafuza gusa ko boza baranavuga ivyo bashima nayo ahandi bizohava bigaragara ko abantu bafise ibindi bahiga binyegeje inyuma y'icitwa agateka ka zina muntu uwuserukira umuryango w'umupfasoni irangabiye yatubwiye ko umuryango hataragera kubwira icyo ushikirije umwe mu bashingwamanza bamwunganira nawe muri make yagize ati tugiye kunguruza kubwira florian ahabwe ubutungane florian irangabiye yari yarengukijwe mu rubanza rwo kuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na kabiri guheze rwabaye mu ibanga ata abantu barukurikiye yari kafashwa n'abamuburanira batatu harimwo uwatumwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyamategeko mu burundi uwasanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu rwanda amaze imyaka irenga indwi yaba i kigali yahagaritse igihe yari agiye mu Burundi mu mpera z'ukwa munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashobo k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura wafungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Silvestre Nyandwi aribwira muri makati niyunguruza tuzoburana kubijanye nuko Florian Rangabiye yoba yegetswe ku ivyaha biri mu cegeranyo atigeze ashira ku mukono yishuye yitwengera ati none ko sentare yasanze atari ivyo kandi abamwunganira batashoboye kwerekana ko bavuga ukuri Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika mu rwanda kuva ejo kuwa gatatu abakozi ba leta batangira akazi saa tatu aho kuba saa moya abakozi biteze ko bizazana impinduka mu buzima bwabo n'ubw'abandi banyarwanda inkuru irambuye asa umutakaboyi iki cyemezo cyazanye impinduka zigaragara kuko mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa moya na saa mbiri wasangaga mu muhanda nta modoka nyinshi zihari ubusanzwe hafi imihanda yose ya kigali yuzuyemo ibinyabiziga binyuranamo aho umuntu yabaga yamara isaha imwe kugeza kuri ebyiri mu nzira bitewe n'umubyigano w'imodoka ku masaha akazi kari gasanzwe gatangira ijwi rya amerika ryagiye kukakira ahakorera za minisiteri zinyuranye hagati ya saa mbiri na saa mbiri n'igice nta muntu wacaracaraga usibye abakozi bake barimo gukora isuku cyangwa abakora nyakabyizi abo bo bibaza niba ari abakozi nk'abandi igihe wajya gusanga bahari yenda hose buzuye amaparikingi anatangiye kuzura twe turi kubahiriza igihe n'ubundi tuwe tuzira natwe nyine amasaha abo dukorera ahindutse imitwe akahinduka ntacyo tukagira igihe natwe tuhagera mwaduhaye natwe iyo saha yo kutazinduka nk'uko twajyaga tuzinduka ngende umusekirite amasaha aracyari yayandi kuko ubundi igihe nk'ubu ngera ku saa kumi n'ebyiri iyo ndi gukora ijoro majya saa kumi n'ebyiri nkongera gutaha saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku bantu bo hasi ni ni ibisanzwe ntabwo izi nyungu zirareba abasanzwe nyine bakorera leta cyangwa bakorera ibigo bikomeye abantu bo hasi n'ubundi ahubwo urebye n'ubundi ni- ni bya bindi ni ibisanzwe ntabwo badutekerejeho ku bakozi ba leta hari ibibazo iyi mpinduka izakemura ni byiza mu bitari gusa ku bakozi ba leta ariko no kuri sosiyete muri rusange mu buryo bw'imibereho n'imibanire y'abantu bakeneye umwanya cyane cyane nko mu buryo bw'umuryango kwita ku bana n'iki u- ubugenziye umwana twasuhuzanyije yazezeyo ariko ubundi mbere na- na- nahagurukaga bakiryama hari icyuho kinini na nijoro na nimugoroba ngataha nijoro wenda basinziriye ariko nibuze ubwo ngubwo ayo mahirwe barayabonye ba- kwa kundi uzinduka ushyizemo reveye saa kumi n'imwe iki byose amasaha ye bigikomeye cyane nibuze ubu ngubu haba harimo kumira kuka aya mabwiriza yagombaga gutangirana n'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu gusa ntibyakunze kuko igihugu cyari cyashyizeho iminsi y'ikiruhuko aho atangiriye ibigo binyuranye byagiye bishyiraho andi mabwiriza yihariye agendanye n'akazi kabyo muri byo harimo minisiteri y'ubuzima aho akazi kazajya gatangira saa moya za mu gitondo kagasozwa isaa kumi n'imwe z'umugoroba ibi biranareba abo mu bigo byigenga nabo benshi bakomeje amasaha yari asanzwe bwana mudakikwa john umunyamategeko uyobora umuryango serura uharanira ko igihugu cyagendera ku mategeko asanga ibi byemezo byarishe itegeko amasaha y'umurimo kugabanywa akava ku masaha mirongo ine n'atanu mu cyumweru akagera kuri mirongo ine akava kuri saa moya akagera saa mbiri ibyo bintu kugira ngo byajya kurikizwa bisaba ko habanza kuvugururwa itegeko ry'umurimo ryari rihari rivuga ko amasaha y'umurimo ari amasaha mirongo ine n'atanu igasaba ko havugururwa sitati rusange igenga abakozi ba leta hakavugururwa iteka rya minisitiri rishyiraho uko babara amasaha y'akazi noneho bikajyanisha n'icyemezo cy'inamaminisitiri iyo bidakozwe byaba binyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo ya mirongo icyenda na gatanu ivuga ko nta cyemezo nta tegeko eh, riri hasi rivuguruza ibibifunga tuvuga ngo icyemezo cy'inamaminisitiri ni icyemezo yego cya guverinoma ariko kiri munsi y'itegeko nshinga y'itegeko ry'umurimo y'amateka yari asanzweho agenga amasaha ku murimo ibyo rero nta gaciro byaba bifite mu rwego rw'amategeko mu ngingo ya mirongo icyenda na gatanu y'itegeko nshinga iyi ngingo igaragaza uko amategeko asumbana iyi ngingo yerekana ko itegeko risumba ayandi ari itegeko nshinga irya kabiri rikaba ari itegeko ngenga irya gatatu amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'u rwanda kane itegeko risanzwe gatanu amateka ibi bigasobanura ko nta tegeko rivuguruza iri risumba leta ivuga ko impinduka ku masaha y'akazi zigamije ko abakozi barushaho no kwita ku miryango yabo umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo gaspar musonera yumvikanisha ko amasaha umunani areba n'abikorera aya masaha iyo tuyavuga cyane ni muri leta abikora ntabwo bari basanga mu masaha y'akazi avuga ngo kuva iki gihe kugeza iki gihe n'ubu niko bigomba gukomeza koresha wo mu bikorera ushobora kuvuga ati ndatangira saa tatu ngeze saa kumi n'ebyiri umubare w'amasaha urasobanutse turawuhuje n'amasaha umunani ariko uburyo uyoganayizinga mu cyumweru igikomeye ni uko niba utangiye mbere ya saa tatu ukwiye kwita kuri cya kindi cyari kigenderewe aho wa mukozi umuha ya flexible time ariko niba umukoresha mu bikorera ahisemo gutangira saa yine ahisemo gutangira saa tatu ni ukuvuga ko cya kindi yamaze kucyuzuza ntabwo tuzamubwira ngo tanga ya flexible hour nubwo hashize igihe gito iyi gahunda nshya itangiye hari bamwe bagaragaza ko bamaze kumva ingaruka zayo uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu mujyi wa kigali birabangamye ubu urareba hari umuntu uri gutega moto biratubangamiye ahubwo cyane igihe baguri mu kazi ahubwo ari akazi ka- gafite umubyigano ku buryo abagenzi babonekaga akazi kagakorwa kagatangira kare akazi nagatangiye kare gusa ubu ubu ngubu urareba hari ikintu kiri kuvamo nkoreye inoteye igihumbi kuva mu gitondo kandi rero u rwanda revenue akenera umusoro asiranse teremo araduhombera cyane ahubwo ayo mabwiriza yemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'umwaka ushize yemeje ko amasaha y'akazi mu rwanda agomba kuba umunani kakajya gatangira saa tatu za mu gitondo kagasozwa isaa kumi n'imwe z'umugoroba uretse akazi gasanzwe mu mashuri naho amasomo azajya atangira saa mbiri n'igice za mu gitondo agere saa kumi n'imwe za nimugoroba leta ivuga ko iki cyemezo yagifashe hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi kongera umusaruro ukomoka ku kazi no kunoza imibereho myiza y'umuryango asumpta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika na n'ubu ntibarashobora gutora uzayobora inteko nshingamategeko toma kamirindi abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika baraye nanone bananiwe gutora umuyobozi wabo bita sipika ikibazo kiracyari ku barepubulikani kimwe n'ejo bundi kuwa kabiri ku munsi wa mbere abadepite baraye bakoze itora inshuro eshatu nanone mbere yo gusubika inama yabo mu barepubulikani uza ku isonga mu bakandida babo n'amajwi menshi kurusha abandi aracyari uwitwa kevin mccarthy mu minsi yabanjirije iri tora ryo mu ruhame abadepite bagenzi be bo mu ishyaka rye babanje kwiherera bemeza ko ari we kandida wabo rubanda bose rero bari bizeye ko ari we washoboraga kwemezwa nta ngorane kubera ubwiganze bw'abarepubulikani mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite n'intebe magana abiri na makumyabiri n'ebyiri kuri magana abiri na cumi n'eshatu z'abademokarate nyamara igihe kigeze bamwe muri bagenzi be baramuhindukanye batanga abakandida babo bakomeje no kugenda bahindagura ku buryo atarigera abona amajwi ya ngombwa magana abiri na cumi n'umunani byibura inshuro zose esheshatu bamaze gutora kugira ngo abashe kuba sipika abanze kumuha amajwi ni abayoboke ba donald trump wabaye umukuru w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ejo yari yabatakambiye akoresheje imbuga nkoranyambaga abasaba kureka amacakubiri yabo no guha amajwi yabo kevin mccarthy ntacyo byatanze ntibigeze bamwumva ku ruhande rwabo abademokarate bo ntibarahinduka na gato inshuro zose esheshatu z'itora bose uko ari magana abiri na cumi na babiri barimo batora bari inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi udahinduka hakimu jeffries umwirabura wa mbere mu mateka y'igihugu ugiye kuyobora abadepite ba rimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye imirimo yose irebana n'iri tora rya sipika iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite wese depite ariko ni umukozi mukuru uhoraho ejo inama yari yatangiye saa sita yasubitse saa kumi n'igice imaze gutora inshuro eshatu yaraye isubukuye saa mbiri y'ijoro ubwo hari saa cyenda y'ijoro mu burundi no mu rwanda bagarutse abadepite babanje gutora ku kibazo cyo gukomeza inama cyangwa kuyicumbika nanone amajwi menshi yemeje gusubika inama iragaruka nanone uyu munsi saa sita biraba ari saa moya nijoro mu rwanda no mu burundi igihe cyose bataremeza sipika wabo abadepite b'iyi nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika y'ijana na cumi n'umunani ntibazarahira nta n'ikindi bashobora gukora na kimwe by'umwihariko inshingano ebyiri z'ibanze gutora amategeko no kugenzura imikorere ya guverinoma ikindi kibazo abaturage barimo bibaza binyuze mu bitangazamakuru binyuranye ese ko batararahira bazahembwa iminsi yose bazamara batararahira ni ukuvuga iminsi yose bazamara badakora inshingano zabo kugeza ubu nta bahanga baratangira gutanga igisubizo ni ubwa mbere mu myaka ijana ishize kuva mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika bananiwe gutora umukuru wabo sipika ku nshuro ya mbere icyo gihe uwaje kuba sipika yatowe ku nshuro ya cyenda ariko nabyo sibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abadepite bari bananiwe gutora sipika wabo ku nshuro ya mbere nko mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na gatandatu nibwo byamaze igihe kirekire abadepite bamaze amezi abiri batora inshuro ijana na mirongo itatu n'eshatu mbere yo kwemeza umuyobozi wabo sipika mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu sipika aza ku mwanya wa kane nyuma ya perezida na visi perezida ba repubulika na perezida protempore wa sena ni ukuvuga perezida w'umusimbura ushinzwe gutegura no gukurikirana gahunda za buri munsi za sena naho ubundi perezida wa sena ni visi perezida wa repubulika nk'uko itegeko nshinga ribiteganya sena yo yarangije ibyayo abayigize bararahiye ejo bundi kuwa kabiri nk'uko byari biteganyijwe barangije kurahira bahise bashyiraho perezida protempore wabo bemeje umutegarugori witwa patricia lin mure bakunze kwita pati umwe mu basenateri babiri bahagarariye leta ya washington iri mu burengerazuba bw'igihugu ni uwo mu ishyaka ry'abademokarate bafite ubwiganze muri sena ni senateri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko niwe mutegarugori wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ubaye perezida pro tempore wa sena urakoze toma kamirinda aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na hone diane tana buri munsi ufasha kugitegura no kukibagezaho mwituze mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'ishi mwakoze kudutega amatwi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi impinga ishira abakunzi ntishira abashinyaguzi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana